City. I tell you, my fellow Nigerians, that the solution to this is patience. With patience, you can eventually get to where you are going. It's the money drive, and I'm eating you with this brand new one from Davido and Arafat. Yes, you enjoy your day if you're joining us. This is 89.9 FM. I'm your host, Asas. And I take you somewhere before that you have never gone. Baby, oh yeah, follow me go. I'm you tonight all the way to the morn. To the morn, to all of my ladies. Wanna see you getting very drunk. Oh yeah, make all of your friends, they can come turn along. Oh yeah, baby, go follow me, go. Me that you dance, it be coming not not. Mama, what a company, I'm missing you. Bad girl, you are very naughty. See the way you they dancing, you're fucking me naughty. They be know what I'm party. They, they make them naughty. Oh yeah, baby, go follow me, go. The way that you dance, it be coming not not. Mama, what a company, I'm missing you. Bad girl, you are very naughty.

I don't know much about a but I know one plus one equals two. And there's me and you. That's how we got what the world is true. Cause baby, we ain't got nothing without love. Jesus! <laughs> you start with me. You don't start with this, your English again this morning. You say, I start you, you don't turn to motor, Abi. <laughs> anyway, forget that one. Uh-huh. Chetty, <clears throat> anytime I hear you, they sing like this. Eh? You they remind me of Bonse and Shakira. Beyonce. Thank you. <laughs> Make I tell you one. Get that tea! See, make I tell you, JT, eh? You sing past them. Wallahi, you sing past them, but you know it, eh, eh? na condition I make a fish bend, so make you know this. Yeah, make you Thank you. I beg, I want to go back to my work. Hey, eh, hey, hey, wait, wait, wait, wait, wait, wait, wait. <laughs> Come. This one where you sleep, wake up this early morning, begin to smile, so what did they happen? Something will happen before I sing before. die here. <laughs> I'm dying! Jetty, this one where you sleep, wake up. You begin to smile like goat when lick salt so. And they see the thing for your eyes. And they see the. And they see am for your eyes. See I did see her. I did see her. Osaro, you don't start again this morning, no. You don't start again. Okay, no very. Waiting be today's date. Talk now, Shakara. <laughs> Tell me now, okay? She no want Ferrari. She no want designer. I go give you my love. <laughs> okay, tell me. Wait till be today's date you and who? anyway, today na 30th of June. Kweku Mensah, I not tell you before. Not be me first talk am, I not tell you. Today na 30th of June. Not be today end this month. Not be today mother go pay us. No, no, don't see how it is smoke. I first talk and say anywhere you see smoke, where fire not there under. That one at Juju Palace. <laughs> oh, thank you, Lord. Ah, thank you, God. Thank you, Jesus. Ah, money go enter pocket today. See, eh? I will take you out. <laughs> so, as you big rich, so common sense no dey your head. Madam dear hospital, you dare they talk about salary. Come, make I advise you. If I be you, Now pray i could pray make madam well yeah? idiot ah jetty what wetin i talk now now Where you come They call me idiot eh see this lady sorry see this small girl i no blame you see as you resemble hausa chew stick if you make me first now eh, i go slap ten years come comot for your age What you be all these ones If please open the gate. Ha! Shut it, bite you. You not there here, Nana, when you a fly just slapped me. Eh? You know if you talk put. And tell me what's my business there? I'm a cabman. I'm just to drive a car and I brought one of my customers here. Okay. I make it, man. Yours is to bear whatever you see. So, you just stand here. She slapped me free. You're a maggot, man. Please, open the gate. Shh. Abigail man. Eh, I like what you talk just now. You be cab marsh, eh? Abigail man. Yes. Good. Come past this gate, make I see you. Oh yeah. Wait. Come past this gate, make I see you. Come now. You don't do your job. Oh yeah, come now. Shall you go fi fight me. Wait. You are a maggot man. Your duties here is to open the gate whenever. Brother, if you open this your dirty mouth, Hi. you call me gate man again, eh? I go dye this your hair. I go turn am black. What you do, GM? The, farm say you know. Hey! hey, hey. <laughs> Bro, Shaelu. Bro, it's not like this now. Satan, take time, Jesus. No, no, no. no, you're not a bribe me. Oh. you are my guy now. Oh, yeah, eh, when you show this house, oh, you you're supposed to give your guys something, right? I hate you. Ah, Laro! Oh, God, juju. I salute you. light like this, e no reach ten minutes i don on gen o wanti wanti no get get getting no want na good night na because nepa take light na be dat shout for so di place wey she for dey come dem no dey take light there ah yes so mm. dat place ha dem no dey use generator even dust kpakpa no dey there mm. everywhere fine e don do i'm a boy see how you dey talk am see say you don't go there That's so they talk mm. but see it e is my future plan say one day me i go dey there. there here with wetin house <laughs> cleaner see forget that name where they call you Now ask gay. Now you be. i gree. Hmm. Eh? Mm. Mm very soon mm. you dey watch me for tv even you ma go buy my see you. wey cd come you know why i like you. no. you be big fool as i don't give you food chop belle full as you no go talk if wishes now us beggars go ride am. Anyway, me I will soon blow so. Hey, not true. If wish na horse, if for no reach me oh. Anyway, huh? Excuse me. Said what? Uh, eh, food. Uh, I did. Uh... Can't you talk, David? Ugh! What kind of elephant will mom live with? Say something, mother! I only say, small madam, good morning. Have you not talked anything? Holy shit! Ain't not a madam. Read my lips and Miss Shona Jones. Miss Shona Jones! Hey, madam, this is. I'm not going to call you that one oh, because you never married. <sighs> and funny for name. I'm not feeling. Shut the trap, miss! Nigwit, away, Muff. Eh, uh, Miss. Mommy. Food and me. Oh my god! First coming to Nigeria! And the worst snappers is little idiots! Not entities! Nickelbobs! For the record, it's not morning food. It's breakfast! Breakfast! God! Oh shit! Madam, no vest. Oh. If you never reach this big grandma home, see eh i swear to god i no know say you did fast. oh my god i am losing it someone should call the psychiatrist oh no i'm gonna get it please alright and go get it please. hey madam police he he never is that one I beg. hey madam. Oh, shit. I beg. I beg, oh, he bin never read this one oh, madam na oh. Wagbe o. Hey, Wagbe o. Wawalia. Oh my God, get you right. Get eh. get up. Get up, alright? Yeah. Get up, get up. Get you right. Eh. Get chef. Get you Get up. Hey, it's alright. Oh, alright. Yeah, it's alright. It's alright. Get up. What, what do you eat for breakfast? Your breakfast? Oh my god. What? What is Madam, fufu, eba. pounded yam, egusi, black soup, and ogbono. As say and say, since yesterday when you come, na so so chocolate and biscuit na you dey chop. Na make I prepare all this food so that you go for chop, so that you go fat and dey healthy. Because I know say for there dem no dey sell this food, na make you be like broomstick so. Oh my God, you called me. Oh my God, mommy. Oh. wàhálà pẹ̀sì ẹ̀ so. Hmm. Hey! and lead us not into temptation. You better pass deliver us from evil. Yeah. Hmm. See Bobby. Have a light look. Oh. Okay, I see. <coughs> Pio Pio Fada Hippopotamus Hippopotamus Pio Pio Fada Hippopotamus Pio, pio, fada hippopotamus. Osler, come here. Madam. Come here. Okay. Hey. Now wow. Small pikin. You no go let old man sleep. Come here. make she no allow me think am o i dey harsh. Aslar. Madam, I don't come. Face hair, Aslar. Huh? Face hair. <laughs> Madam, I know that joke now you did. <laughs> i don't say you know wan make a face there <laughs> if if i face there the thing we i go see i no sure say i want see and if i turn to you the thing where you go see self, <laughs> i no sure say you want see am too. Osler, what's wrong with you? Why are you acting strange? Ah, uh, madam, na ear that they take here, but Now talk, I can hear you. All right, go on to my room, all right? until Jetty Jerry to get me butt of chop mark. And my music box, right? Only Chapman. <laughs> Sorry, I don't want to look at just a joke. and <laughs> my music box also. Music? You be speak the English again? Arslar? Oh my god. Go in my room. Tell Jerry to get me a bottle of Chapman. And my music box, right? Oh my god. Okay. Pio, Pio, Father Hippopotamus, Hippopotamus, Pio, Pio, Father Father This can't talk, don't talk. Uh-huh. Ade show. Ade. I beg come. Oh, Sarah. Oh, Sarah. How many times I don't tell you say my name not be Ade? Now Ade too. Tata T. See, Percy, you too dull see ade na the short form of adesuwa mm. Eh. uh -huh. anyway see um, that girl wey dey outside okay. Mm-hmm. say make you bring uh, chairman come for am make you drink wait now i come dey ask myself say person dey drink chairman <laughs> no be chairman na chapman. They go. Abi, wait, wait. not drink. I don't yet. They go. Eh, go your office. Hey, which office again now? Yes! If not be gates, Not be two things they bring you come here. If not be food, or they send you message. As you can see, time never reach for food. I beg, I beg, I beg, I beg, I beg. No make me vex here. Oh. I go para here now, now. What you say? Come, come now. Come. Wait. Afa, wait till we dey chop this evening your head. see this one with you make you bet i go less you Now because say you did the food department Now your body they do like this, eh shey na me Now you they try come here, we bet now come here, we bet say you did like chicken wey gboko ho nonsense. o saro This one you talk to yourself hope you dey well. beg, no mind that wish person wey dey like chicken wey gbọkọ o <laughs> eh, how far that, pikin. see uh, that temptation for outside that witch she come send me message come me sef me i come confuse. talk wetin she tell you na make you leave matter. better pikin musician of our time uh, eh, dem know you claro. Yeah, where dem dey uh, nobody will stop you you get future die i die here <laughs> see you, jt na she say gates every time since when music wey dey inside box come pass gate e enter house i no see am. i die here <laughs> i don't know wetin she dey talk hey na wow english i no know say na you she say make i bring come you know say na you dey always dey sing dey sing go here dey sing go here My <laughs> madam sef english no go kill person. <laughs> boss. It's like, wait, oh, it's like the way they take pronounce their own for there is different from Africa. I beg you, they come Bible for lessons. Wait now, we never talk now. That one, now, madam, now, make it to our own. <laughs> Jetty. that you are. Please get up soon and come back home. I can't cope anymore. This country is a living hell for me. The worst at home and not even helping issues, Mom. Please get up I love you so much, alright? The Lord is your strength. Sit and come back home. lẹ́sìn I sáà before. ẹ̀ta tí <laughs> you do the face. eh? i say i go less you you no see yourself you fat no be person way fat dem the less i dey joke now. then you say i be draw draw i dey draw. hi me i dey call you draw draw i be joke now. see now you fast pass shey you know that man wey dey dey call eh, eh, boat wey na him dey run pass for the whole world you run pass am smile na i no just fit tok me shone dey hungry i wan cook e food if na because of food na you come here food never done and besides that, i no get food to give you if at all i wan even give you food i go put ugbo oko inside because you talk that day say ugbo oko go kill me make e for kill you see e get any other disease wey pass ogboho abeg add am join make you give me chop i go chop am you know say na fine girl you be na you i like pass na. you don dey see yourself you fine see you na fine girl see me i tell you you fine pass everybody wey dey dis house including that uh, uh, miss wetin wey dey naked waka waka dey smoke dey dey shout fok you fok you fok you fok you you far pass am see jt sef you far pass am jt dey learn now. really. Yeah. <laughs> i dey pursue jt no be because say she fine o i no wan make she come dey feel say she come dey like abadan project. Eh? na you na. that truth. Yeah, e get as things go dey now eh i go i go switch come your side eh? i go comot for jt. I will enter you. No, know, <laughs> I like you too. <laughs> you know how they like you. I see. know that. No. This is. <laughs> Oh, show me your asset. Ah, I die here. See, ah, I die again. I die again. see, no worry, no worry. They go, eh? You see that food I gonna give you? Hey. Now fish dey inside. I go take Chanel chicken, put inside. I'll put fish for her. No worry, I'll call give you a go, go, go. Make I tell you, mm. me the Apaka Vigi Vigi one, yeah. you know say na me be the Royal Highness. Ah. I fall in love. Ah, I beg that food, mm. as you put you Uboko, mm. any other disease where they put am join, Ebola dey, I beg put Ebola join too. Ebola Ebola na sweet because I hear am say that they call Ebola Ebola Ebola. <laughs> I dey hungry go bring food You don't say you sweet. I'll put if you pass Ebola because ah, e be like Ebola na as they e come for abroad e buy Ebola come. Mm. No worry I'll put am for you too. Yeah. Hey, hey, dey go they go they go they go. Go bring her come na No. I won't come see your face. No say I don like you since. I won't come see your face. Ma put her go. I'll put her for cooler. I fit you. Go na. Go eat. Try. you Yeah. I'm just back from the hospital. And my mom's health is not quite okay. That's to say I'll be staying much longer with you guys. And I will not, I will not tolerate the inhumana culture of you guys. Mama! boy im na culture He dey sing will you shut up and keep your traps sorry oh sorry miss Chanel. Now, so you dey behave better hence everyone in your board we observe is a siesta is that clear yes it's sure Mother, I with. I get question where I want ask. And what's that? I beg sorry oh. na africa na you do. Oh. you dey tell us may we go see esther if you tell me now say go see esther i be boy problem no dey inside if you come dey tell girl say may dem go see esther that thing wey you dey try break come. so we no dey do am here o oh. abi una dey do am. o shut up. just get out my presence. culture don't bring new album. I get the CD. Make ah! Make me some spring rolls and samosa. Yes, ma'am. say na fufu she dey talk since na eh now she just dey use nose dey call eh eh spingo samu eh and see now e no dey i go market i no see i no buy i no dey ask she for tell me na ah come and do better i go put for fire sef ma dey go. osaro osaro how many times i call you. Uh e be like saying na three times but you know it there eh? i like the way you dey say dey call the name osaro osaro osaro <laughs> anytime you dey call me that name eh my body dey shit, <laughs> i die here. Yeah. I no blame you at all. Now we dey work for the same place, God make i tell you eh no reason am o no think am at all i wise i dey save all my money if we work finish i go marry you you go enjoy you go chop my money o. for your dream abi. see eh jeti make i tell you you go chop my money chop my money chop my money no be only mouth o. Oh. i don't care you go chop my money chop my money chop my money kiss am kiss am i don't care i don't care hey i don't care i don almost smack for me now chop my money chop my money Now what, thousand. Oh, Sarah. you no go ever mind your business for this house. you saro and you stand for here see this small rat dey talk to me anyhow eh palasa wetin concern me and you now na envy go kill you o. Oh. oh na my body you for dey get power small shonel wey dey born yesterday talk to you you go dey shake you go wan enter ground dodo like you. Eh? i thank god say no be only me dey fear her as i dey pray dey pray dey pray i go dey pray about small madam i go dey hear say god dey tell me say witch gbàǹjẹ wíìjì kò gbàǹjẹ wíìjì. ó ń sàárọ̀. una no believe me eh. una think say i dey joke i no dey joke o see person like that small madam make she hear me sef ah ah see eh i go teach am say small pikin wey fire burn if the pikin see fire another day i go me akpako vigi vigi one. missionary. Hey. <laughs> i came uh, i waka come and. i be too say you no dey fear. abeg i dey go market. my sister <laughs> go come eh. na <laughs> joke wey i dey joke now na i wan talk to another thing oh small thing wey i just dey take play now now now na dey call am. i dey talk my own now i dey talk am as prophet una no go believe me hey okay o. Oh. no wahala even sef i hear say jesus dey no respect am for im house. baby I named my office to Division 1. Eh? Sure! One try. Wow, I can't believe it. This country's not going. The insecurity, the world, the bad words, that. Oh my god. Wow, this is really bad. I missed you, Dad. I missed you also. I really, I really, I'll come back soon, okay? I'll really <laughs> come back soon, Dad. I missed you. I can, I can believe I'm staying here. <laughs> Oh my God. What? My gate open? Excuse me, Dad. Oslar? Oh, Dad, I'm gonna call you back, alright? I'm gonna call you back. Hold on, Dad. Oslar! hello. so where you up to this time. Oh Bruce, no be smart, you know. na my madam o. Oh. Hey, now you bring now. na that small wish oh. wey you call drop for house. you mean missionaire. Hey, eh, hey, now him dey worry us since oh. this time now she say make i go see esther na say ah, madam who be esther na say get out get out go and see esther Now run oh run comot for house i begin dey find esther for the whole place dey say dey no know esther eh hey, bros you know esther esther who is esther i don't know esther hey bros but you be cab man before o so all those girls wey you dey carry waka waka for everywhere you no know dey ask dem their name. Sarah. How do you expect me to be asking my passengers their names? It's yeah. they bad for inside. How will I know Esther? I don't know any Esther. Please. Eh? I don't know Esther. You go ask them now. Now wow, so you don't know Esther? I don't know any. See, you know what? I'm just confused. Let me confused, Pastor boss. Ah, ah, me, where they find person where I don't know. Not be me confused, Pastor there can be one million Esters. Fat, slim, short, oh, tall. Bros, wait first. The first time where I see you, eh, you be sharp, oh. This one where you come the door. I they tell you, say, I they look for Esther. You say you define one million Esther. Me, now only one Esther now I define. Osaro, go and find the Esther you are looking for. Your mother should you can find, eh? Oh, bro. Rose, now you be my last hope. Oh. You ah. wey dey do taxi, wey they carry the whole girl. My friend, you need to hurry up. I'm going ah. to the office. Oh, I'm late. Sorry, sorry. I'm sorry. late. Ah, bros. You can see. Well don't know? Oh. Well don't know? Oh. you can see for yourself. He's already shouting. Uh, eh? Sorry. I you not find me something. fuck are you asshole coming from? And you kept the gate open. Listen to me. You have to tender your resignation, Lara. Now you're fired. Yes, sir. You are fired. Oh, we set. Mara, please, please, I, I beg. Uh, uh, now where you go, now where you send me, now be go. Sharon, I'm not fit talk, put. Put. You know what? You can act for all I care. You won't live in this house this very minute. You won't live in this house today. Okay, you hear me? I'm... Fuck you, alright? That now. Oh, Sarah, you self, you too do. Where you open gates? go. You see what you don't get yourself into. How we want a bet small madam. Get out here. Madam dey none of una fit talk una just dey like ice water she go now this one make cho cho cho cho cho this one make cho cho cho cho cho cho wetin. where you go. where i go e concern you. where she send me now I be go and mama tell me say make i no go because this thing wey happen now i be dey think say e go happen don look for Esther around the whole place. Esther, Esther, Esther. I no see Esther. Nobody say they know Esther. What you go do now? Now come house. Wait, which Esther? You see yourself for this house. You go dey form say na you sharp pass. Who sharp pass? Who sharp? Who sharp pass? If no be me, His Royal Highness, the abaka Vigi Vigi one shut up make i hear word my body for the sharp if not to tell me now say oh jt i love you oh jt i will die for you as you sabi come observe esther for area. na today i know say una no go school una don't finish even the teacher wey teach una for primary school He don't finish. Hey! see make i tell now observe esther and see esther na the same thing you see me now she fit tell me say go observe esther because i be boy esther na girl but una una fit go observe james or observe peter or see james or una fit come even observe the abaka vigi vigi i free na una come observe me. <laughs> See people see am see as dem be like tree stick two of una dey the same height una dey like wetin juju use do do do cause. What? Jeez! Disgusting! How could you eat from the pot? Nigerians! Those people! No eating money, you're eating like a bush pig! Shapeless! Smelly thing! I hate you! Jeez! <gasps> Oh! me smell perform say she you serious What is happen smell And They ask Je dey smell who talk say you the smell now no mais me you say i smell say smell no sharp i like pig See, you the smell <laughs> you cook dress. Oh? no ẹ̀bùsùsù groundnut kọ́ because you dey smell draw soup o oh. i no know whether na that one. i no go draw soup ah no be rice i be cook for you this afternoon. get aunty <laughs> she dey jealous you she dey jealous you now she dey jealous na you fine pass na because na you fine pass na she dey jealous no mind am you hear so. See, this your cap eh? Sometimes you go bend down like my own. Hey, may I see? May I see? Turn your face, make I see. Hey, see as you can be like the commander in chief of all the chef. <laughs> you do this see as you fight. See, come. Make I tell you one secret. Don't tell anybody. Oh. Small madam, he don't dey toast me since. I no gree. So that's why she dey vex. Yes. No asamo. anytime wey she they tell you say aso aso aso aso, she dey vex. Mm. I no gree for her. Mm. Say now you I tell you say like now. No they cry again. No mind now. Now let draw soup Now you descent. No be smell na na scent. Draw soup the sweet. Hmm. cette only hein? on this Hollywood they trick us from story building you Hollywood people they, What's going on here? Listen to me, Ali. I have heard too much from all of you, this inconsequential beastly brat. For the fact that I have condescended too low to communicate with all of you has not given you the audacity or the temerity to bring the lawlessness of your country, Nigeria, to my home. Is that understood? Yes, Emma. Yes, what? Yes, Miss Better. rules and regulations. I mean, modus of operandi in this house. Is that okay? Uh, uh, yes. <clears throat> Madam, I beg, sorry, making love vessel. If you want buy modus, make you no buy modus uh, eh, operandi. Buy modus of gari, modus of beans, modus of rice. Because now that kind one now with the chop here. Ah, oh no, no they talk. Now let me not they talk so. Now my mind me and they talk so. Shut up! Sorry, Sorry. Sorry. Oh. Sorry for yourself, assholes. Listen, at 6 a.m., we all go for exercises. 8 a.m., breakfast. On no account should anyone eat before breakfast. and lunch. 6 p.m. dinner. It's that okay? Madam, Auntie Diana, they call. Make her clean this room now. Get out! Get out of here! Laptop, me, I just stop. Oh, I know. Come back here, all of you! From this very minute, no speaking of jargon or whatever you call it. If you can speak with English, put it into running. Is that okay? Miss Shane, this one go hard though. What is that that just emanated from your odious oh, maggot mouth? Hey. Okay. Madam, I go uh, wait and pick something to... to what are you saying? I'm coming to... Get out! God damn it! not go walk. He not go walk. Ah, ah. I be mumu. I dey try on myself since, but he not go walk. Ah, every time fuck you, fuck you, fuck you, fuck you. Who you the fuck self? Now everybody not go talk like you. In fact, you be Pascal. be stupid aleke ha oma nale zoga dam bize vieta yota. You be a cannot get The one where that poor finish. Eh? I don't work again, sir. I don't work. I no work. If I work for this, this, if I work, if I work again, you call me bastard. provoke you too provoke come up for your post you say you dey come meet madam say you know the work hey get out here osamu you too mumu if i hear say i no work i die here i die again דיברת בלק ולמייתי בנסו אזיקיווה בנסו איו איו בנסו אזיקיווה בנסו איו איו Oh yeah, ayo ayo. Oh yeah, ayo ayo. Tell me, say you like me, miss. i tell you my only. Yeah. When you reach to buy me fine things, you are alright, I yeah. If I tell you, say make you do me better. Try understand that a woman will like you plenty money. Oh, Show me say you fit check your body. You be shaman, not be for mouth. Aye, aye, shaman do. Maya, you doing at the time you see. Hope no problem. Why you dey talk as you say not be this house? This one where miss shone don ban pidgin english Now as we wanted to talk. the matter serious o oh. the one wey pay me pass for inside be say she say if you no sabi speaker, you go write am how. wahala dey o oh. wetin dey take dey cook e don't finish for kitchen Now as i wan go to tell her, now be my problem. Eh, jetty beg now, follow me may you help me go tell her. holy ghost fire May follow you. Eh? That one na your cross eh carry on. when you reach my turn i go know wetin to do okay now correct me now. eh madam miss miss shone yeah, Maggie did it today. <laughs> oh god wetin did it today? <laughs> oh god okay see eh Now simple Oh yeah, and Maggie has finished just like that mm-hmm. ah you for tell me say you don sabi dis oyibo since now eh just to say oh yeah, maggi as finishes ah ah that the thing sweet for your mouth <laughs> go joor i just dey manage okay na thank you ma go tell am before i forget you know say that day wey you begin talk of imani culture so i be wan try tell you say e don bring out new album but that day you be first wey you tell me make i get out so so now say if you don verse finish i go bring you the cd madam na the new album na be this madam this one tough this one hot pass the first album wey una don hear for abroad Is this why you woke me up from sleep? Now see the make crayfish bend eh if it not be condition we not go they suffer like this eh only one person for this house e turn boko haram we turn to chibok girls dem kidnap us talk we not fit talk chai god you dey see you. Wait, wait, your word. Wetin you for do as man, you no fit do. If not to roll your mouth like tap, papa, papa, papa, you go sabi. Hey, your saloboa wetin i talk now okay wetin man go do wey i never do. shebi for defend us na. na all of us na him wear the shoe. fight show you power say you be man show yourself as man to mission dem make you come dey fear you. Eh, make i tell you if na that one eh all of us na the same in fact the only man wey dey this house na small madam i dey tell you me shame. Shame? As how now? Ah. Okay, if I decide say I want different now, wetin I go talk when I face am? All those are big big English wey I no dey How I want to talk? Eh? See, now all of us na im wear dis shoe. Now only us na know where they dey pain us. So me no no be you we just dey talk our own here. i am fucking sick and tired of all of you at a young age none of you can speak any constructive single english i wonder where mom picked you all from daft. thank you. you get my fix on my breakfast. hey keep quiet i'm talking. to your post get out. marry. Was there any notice or permission sent across for this disturbance? Madam, I, I go uh, eh, Posato marry music. You're talking to you, idiot! These are so insane! Somebody should call 911 and then call the police! For what? people wey no dey happy say osato wey dey give everybody for dis area dey chop dey clean mouth don finally marry eh see make i tell you for dis matter sef even police go arrest you because police no even like am oh. get dat thing oh you too wicked. are you talking to me this arrogant manner. Eh? who you be if i talk you go sack me if i no talk you go sack me in fact you no fit sack me sef. destroy me. Oh my god! You're yelling at me against Cobra anymore! I'm leaving this modern surgery! Daddy! See passing up! Now me burn you! If you want go, you not go go! Come out oh! If you not come out, eh, I go come out! See Percy enemy of progression. Missioner. Oh, Jerry. Oh, Hope no problem. Oh, oh no. No problem. It's so beautiful. You're ravishing. The comic of killing no one. Thank you. <sighs> It's time for morning exercise. Let's go, right? you so much. Please get Wilson for me. I can't cope anymore. This country is a living hell for me. The weather, the lawlessness, the mates are making me lose it, Mom. I can't cope anymore. Nothing like doing in their presence school is so primitive. Mom, please step outside for me. I love you so much, Mommy. I love you, Mom. I love you. I love you so much, Mom. this at all. Don't say no, please. I'll do anything. God forbid. Jerry. I will shut shatter. You're so charming. Jerry, I'm in love with you. May God forbid. Oh, Jerry. Miss I'm in love with you. No, Miss, I will shatter. Oh, oh, please don't. Jerry, please. Hey! Michelle, out. Oh, okay, okay. Alright. Jerry, okay, I'm cool. Before I could just, just, just kiss me. Just <laughs> go for it. Miss Chanel, out. Oh, all right, okay. Oh. All right, I just, I love you. All right. Ouch. Okay. I love you, right? Not fit talk to me sef no be you osaro you no fit do anything. abeg shut up e. eh even if wetin wetin you wan exercise me. you too wetin wetin the other day. Uh -huh. missionary curse you say uh, you dey smell now you cry cry cry cry cry make i tell you you no dey smell the only smell wey you dey smell na korean time no be anything. get out you bucket with no water eh idiot you are gbogbo cigar. See, ma, I'll tell you now, eh? Now you're trying for this asshole. Oh. Not trying what for this asshole. What the oh. fuck eh? is going in here? What the fuck is going on here? Michonne, Awaka, Shumash, and... Ah! What's that? I didn't get a sense of what you just said. And you, Arsenal, what's going on here? you can't say a word? Okay the fact that the chef could say it, she could say something, I'll get you punished for it. Yes. For what now? Ah, every time punish, punish, punish, punish. Now let go school, now they make him. My God, the top, he not go school, but he make him more. Uh, you realize you shouting and speaking bad English is prohibited? Alright, I know exactly what I did to you. I'll I'm tired for for for Miss Chanel. Like say, I will, I will, I will go. I will not, not No be only you. Every time she just dey complain, complain, complain, complain. Say na so she no like food when I cook. Me, I don't know how to cook for a girl. Make una look me, look me I resemble her father. I resemble a papa. Why una they complain to me now? I talk to you. Now me I should dey talk. She me she na me talk. I just they laugh now, They laugh now. All those big big English will be say she did take talk for now. All of them no one correct for inside. How you dey know? <laughs> hey, you no know say my senior brother na barrister eh? teach me all the english. but i don wait your senior sister abi na your senior brother which one for inside. brother. Eh, wait your senior brother na barrister why you come with this one. anytime wey i dey tell una say una dull una dull una door. See if una no dull una class teacher e door una think say na joke na the joke so when you see person like me now i come do gate man you blind you no dey see as i be say person like me come do gate man you no go inside room think am first say ah ah this kind kain person go come dey do um, uh, what gate man for make i tell you i be prince hmm? i be prince of atika land. <laughs> Where that one dey? You no know that land? See eh, I get motors, I get motor plenty. Na wife now come look for. I no wan come with many many cars, come with few few few few so that when I see the wife now, the wife go come the love me say because of money. I want make the wife wey I see just like me because I just dey like this. Mm. Mm. Yeah, na true too. Eh? That that they the same thing they start motor. I no start am. I no move am small. Ah, you no get eye now? Saro, you start motor. See, make a tell una See, all those English wey small madam they take dey tell now. aso aso aso aso all of them one no correct for inside. how you dey know Farao how you dey know. i don tell you now They teach me now my senior brother teach me everything all those you know say any small thing you say fuck you asshole asshole get out asshole you know what the asshole mean She you know say motor gets tire for you. e get tire for you. that pipe wey you hold this tire join this tire na him be asshole. Eh. you know say una no know you don ever hear am call me asshole once. yeah because she know say me i be boy i must know wetin be asshole and if she call me asshole i say hey madam asshole na moto e dey o no be english o mm. i go correct am. oya oh yeah, teach us na the first thing wey I will do first, I go put am in a basmatic state and I will make am alibi to the whole community. You don hear that English before? Basmatic, alibi. Wait, basmatic means I go put am for that condition wey be say anytime she see us like this she go fear. Mm. I go okay, fear okay, okay. Another one no dey. Wait then i go come make am alibi alibi mean say when she see us she come dey fear the next thing she go come dey beg us mm -hmm. this time we go come be the madam mm -hmm. then she she go come be the worker mm-hmm. yes just say go work so. Oh, yeah, yeah. bring another one na. hey, eh, hey. my teacher now one english shey you know down of pot when you don cook beans the down wey dey be like say salt plenty na the down na im dey sweet pass you know wetin dem dey call that one for english efieniyot you don hear that english before dictionary even me sef no even know that english efieniyot she dey use yeye yeye english for una because she know say una oh, no go school The pity for una that's why anytime when she see me she know the fit talk the only thing she fit talk is get out get out get out because she know say get out everybody know say get out correct even small pikin sef know say get out It e correct. na true What her word now, get out mm. fuck you na so.

fear you i dey tell you all those time when you did draw draw draw Now <laughs> today i see and say you bad finish. <laughs> This one that they laugh like who win jackpots. What's happen. wetin. <laughs> make not talk you see now our talk so now. see you foresee the way we small madam go face do face me? <laughs> she dey like who smoke dry shit i will tell you if na my body now hey, she go get power hey, hustler hustler hustler fuck you fuck you fuck you <laughs> you go see wetin happen today you dey see dis girl all the things wey she don dey do since wey she dey do do like snake na today na she do one thing you take that mean na shut up there na today na she do one thing wey make sense you know wetin she do dis girl pack pepper full madafone food come see madafone aaron <laughs> see anyway Now wetin she deserves now nah, give her. Now nah, give her. That was too harsh for her. Ah! Shut up. Sorry. Where Wẹ́ẹ́ gbé kàfíà mẹ́yẹ. Oh my god! Jeff! Oh! Oh! Ah! Oh my god! everybody. Where are you guys? Oh my God. Oh. Arthur! Oh. Oh. Jenny! Oh my God. one madam go dey drive motor e go drive her enter inside potopoto because she no say no be she go wash am motor dey like something where they dey take do construction feed. Oh, good, Ursula. Okay, please. can I talk to you? Speak whatever language you choose, alright? Alright, Laura. Alright. I Yes, Laura. Okay, I know I've done so many awful things to you, but I'm sorry. I'm sorry, alright? You come see and say, now walk me at the walk. Abby? I beg. I don't know anything, oh. Come out for here make i do the work wey i the work jejeje you know no Come out. okay i go come out. leave you. dare not work out on me you dare not. hey see wahala person talk na problem person no talk again na problem small madam this thing wey you wan hear from my mouth so you no go hear am o dis thing wey you dey find so no be me go talk say monkey go market e no return. i'm sorry i yelled at you alright i'm sorry alright ursula please. madam see am o see am so madam time don reach i dey go see my esther <gasps> make you two Go see your hairstyle. I said I was sorry. I'm sorry. Oh God, this is not just good. Oh my. Hey, Jeff, here? Um, I really need to talk to you, right? Please, can I sit with you? Alright, fine. I'm sorry but what happened there, alright? I need to talk to you. Okay? I said, please, I'm sorry. What else? God, whatever. Fuck you, okay? Oh. You first day. Sassy carry you won't come to spoil my TY savage. I don't blame you. Now, condition make crayfish bends. want make I talk so. I love you talk because I still like my job. Eh? If I talk now, you feel sack me. No verse, eh? Since no one make I sweep, my go outside and go push please don't go. Please, no one's an island. I am not be perfect, but if my mom was angry to you, do this not because of me, but because of my mom, Jenny, please. See when you talk now. You touch me. Because your mama a very nice person. She carry all of us when they work for this house. Like say we be her children. Please, Jerry. Please. Since you want to know, all of us when they work for this house, get meeting say, go the wrong comot every day because of your character. Oh. See, small all of us must moves because everything about you get bad the way you talk oh, your nakedness everywhere you dey smoke They drink too much that one maybe I'm at all. But there's nothing wrong with the way I dress. Which says the weather here is too hot, I can't cope with it. Point of correction, everything I do is just normal. That's how we live in the States. Oh my god. Now there the problem dey here no be state as you call am here na africa nigeria and benin city the heartbeats. okay. see may i tell you god truth the true african woman that one wey get pride wey get integrity and wey even no shame oh. see eh, no man for here go fit marry like this o oh. wey you no anything you no sabi cook wash even baba you dey smoke dey drink anyhow that one no be our culture at all are you serious then that's bad i can't cope with it oh my god <laughs> see oh, oh you sure then na all these things wey you dey do so e dey wetin your mama don think so tey wey she dey sick so beg you in the name of God. If you want, make your mama well. Change o. Oh. This one Africa. Auntie, welcome to Nigeria. Hey, where are you going to? Jenny! Oh my God. Oh. I didn't think he's going to be walking anymore. Jenny! Oh my God done too much. the other day she nearly burned your ass all because she dey cook indomie. i don't make up my mind if she not fit cook herself may she go restaurants, go chop period. adi Now what for you. Mm -hmm. eh? you know say What we dey bear for this house no be because of her and because of her mama mama na nice person. yes and so Now she'll just come waka come meet me come dey tell me say if i don offend you forgive me as if say na small pikin she dey talk to see if she like she change wetin concern agbero with overload. she come meet me too oo eh? e be like say she don tire for the kind life wey she dey live eh? wetin me i get to talk for the matter be say maybe she don change true true. change care dry fish still dey straight if she like she change if she like she no change hungry go kill her for this house today. ade Make I ask you something. If Tosin should be your sister, you fit do am this month. Eh, hey, Pua! Enefiete! Hey, God will save and be say she not be my sister. He your selo boy. Now pepper, now for rub for yansh. She go know say kaki not be leather. Anyway, make I go cook afternoon food. Think am o. Ah, yeah. Which they no go do you, no do anybody oh. Mm. Thank you. wonderful day of my life. Today in the States, it have been fun. Beach parties everywhere. But here I am all by myself with no one to wish me a happy birthday. Well, no one in better position to wish me a happy birthday strength and love of God, having everything at your disposal, with your dreams and aspirations crowned with the grace from above. Mm. It's your day. Knock yourself out. <laughs> oh my God. Thank you. Thank you. Time to cut your cake, girl. At the spelling of Jesus, you cut your cake. Okay. J Let's go. J oh my God. E S you have. Okay. Of course, I can hear what you're saying. Alright, alright. Fantastic one. Good business. Now, do me a favor. I will get a call you back. I have some persons here. I need to sort something right now. Okay. Thank you. Okay, um, sorry guys. Hmm. Um, basically, I guess you all know uh, what this agency is um, set up for. Okay, um, we're out to help those who are determined to achieving their dreams. So, for you all to get that you desire, Half these assignments um, for you at You said you need half a million for your business. Fantastic. And for you, Jay, you said 1.5 million for your musical video and promotion. And for you, Osaro, a million for your mother's operation. Now, you have just two weeks. I mean, two good weeks to end this. Am I clear enough? The ball is in your court. You either play it or leave it. Your destiny lies in your hands. Gentlemen and ladies, good day. Thank you, sir. You're welcome. I even a little bit hot here. I love Nigeria. I, I love the weather. Oh, yeah. I love Londoners. I love morning. Ah, Nepal. Oh, Nepal. <laughs> oh, Nepal. That Chanel. Mom. such characters in her. Of course I do. <laughs> Thank but you I can so tell much. you that there's nothing that cannot be said as long as you just say it out to us. I can see that. Yeah. So these are the persons that made it happen. I guess you've already met them. Of course. Thank you so much. Um, Mr. Osara, right? Yes. Miss Adesua, Miss Jetty so I'm so happy. And all I can say is thank you for all that you did for my daughter. And to add to it, please, just feel free to come in at any time, okay? The door is widely open. 247, okay? Once again, I'm grateful. Thank you, Mama. Thank you so much. So, for you, Osas, now I can call you Osas. Yes. <laughs> So, um, Osas, your check is ready. I can assure you that your mother's operation is already a sure one. And for you, Adesua, <laughs> hope you had a wonderful time here. Yeah. That's good. What about you, Jenny? <laughs> it was awesome. Ah, good one. I can show you also your musical video and promotion is already a sure one. So Adesua, your business, your check is already ready for all of you. So on Monday, please be in the office to collect the checks. <laughs> Thank you. Manager. Dixon, Mother. Oh, sorry, Mr. Dixon. You're welcome, I would have really loved to keep them if I had the power. <laughs> I'm already missing them. well, as you can see for yourself, this is Say It Out, the name of the NGO. Mrs. Jones said it out, and Shauna's challenge has been served by saying it out. So whatsoever you go through, whatsoever challenge you're facing, just say it out. Thank you. All right, all right, Come, come, come. It's a wrap, it's a wrap, it's a wrap. Oh, no, no, no. It's a wrap. nice one, nice one. It's good working with you, man. <laughs> yeah. Yeah. It's a wonderful production, man. Yes, this is LDF Academy. Okay, let's take the shot again. Another shot is Go on, go on, another shot We have to get the shot complete.